radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubaha ikaze muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi na fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yahisemo ba mwana we kumubera intumwa yihariye muri repubulika ya demokarasi ya kongo umurundi alphonse nahima imana utuye mu gihugu cya canada yashinze ishyirahamwe riteza imbere ubuhinzi mu ntara zitandukanye z'uburundi yakurikiye icyiyumviro cy'umukuru w'igihugu yari yaje kubagendera muri canada avuga ati garuka muteze imbere aho mwasize uruzogi nawe yaciye aza gushinga iryo shyirahamwe avuga ati rero hamwe navuka nasiga uruzogi mbere kubera ko nagize imana ngatera imbere nta kuntu ntugaruka gufasha bamwe bene wacu injeniyeri agronome marike ndayimirije umuvugizi w'ishyirahamwe ncdp mu burundi ari igitega abarundi batuye mu ntara zihana imbibi na repubulika ya demokarasi ya kongo baravuga ko intambara yabateye igihombo nkande aho mperereye ni ukuri nari naraguranye udufaranga muri banki kugeza kuri iyi saha hari ibyo nari nararungitse hariya batari bwanyishure n'iyi saha nta muntu wamubwira ati nyishyura akwishyure gute komerisi yarahagaze umwe mu bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka atuye mu ntara ya cibitoke ikaze mu makuru y'iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nabibabwiraga mu ngingo nkuru perezida wa leta zunze ubumwe donald trump arateganya kugira abamwana we umuherwe masad buros intumwa yihariye mu karere k'ibiyaga bigari nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru semafore cyandikirwa muri amerika diane nini nahazwe uyu buros afise inkomoko muri libani ni ba mwana wa perezida trump umuhungu wiwe yubakanye n'umukobwa wa trump yitwa tiffany trump ikinyamakuru semafore kivuga ko inyuma yo kwemezwa buros azokorera urugendo muri repubulika ya demokarasi ya kongo no mu rwanda mu mpera z'uku kwezi kwa gatatu uru rugendo ruzoba rubaye mu gihe umurugwi wa m mirongo ibiri na gatatu urwanya ubutegetsi bwa kongo ubandanya kwigarurira uduce twinshi tw'uburasirazuba bw'ico gihugu amakungu na kongo muribuka ko bikomeje kwagiriza u rwanda gushigikira m mirongo ibiri na gatatu u rwanda ariko rubihakana rwivuye inyuma leta y'amerika yatangaje kandi ko yiteguye gukorana na repubulika ya demokarasi ya kongo mu bijyanye n'amabuye y'agaciro diana ubushikiranganji bujejwe imigenderanire ya amerika n'ayandi makungu bwabitangaje ku munsi wa mungu buvuga ko kongo ariyo yasavye amerika gukorana nayo ayo masezerano yotuma amerika ishira imitahe mu butare n'amabuye y'agaciro vyayo amerika nayo igaca ifasha kongo mu vy'umutekano itorokanizo ry'amakuru y'abongereza reuters ijwi rya amerika dukesha ino nkuru ritangaza ko kongo ibicishije ku uhagarariye inyungu zayo muri amerika imaze kurungikira makete menshi umushikiranganji ajeje imigenderanire ya amerika n'ayandi makungu marco rubio n'abandi bategetsi ba amerika isaba ibijanye n'ano masezerano urwandiko umuvugizi w'ubushikiranganji bujeje imigenderanire ya amerika n'ayandi makungu yarungikiye iryo torokanizo ry'amakuru y'abongereza reuters rugira ruti amerika iriteguye gukorana na kongo ibiganiro bijanye n'iki gisata gihwanye n'umurongo ndetse n'icivugo ca president donald trump ashira inyungu za amerika imbere ya vyose kongo ifise ubutare n'amabuye y'agaciro bikenewe mu gukora ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu by'ubuhinga bwa none itorokanizo ry'amakuru y'abongereza ribandanya kuvuga ko mu ntango z'uku kwezi umwe mu bategetsi mu biro vya perezida wa kongo yakoze urugendo aha i washington dc aho yari yaje kuvugana n'abategetsi ba amerika kuri ayo masezerano kongo yipfuza kugirana na amerika umwanditsi akaba n'umwigisha w'umunyamerika jason stearns yakoze ivyigwa bitandukanye kuri kongo asesangura yavuze ko atankeka ivyo kongo isaba amerika bizoshimisha kandi bikagwa neza abanyamerika benshi jason stearns yigisha kuri kaminuza simon fraze yo muri canada yasiguye ko inganda zicukura ubutari n'amabuye y'agaciro muri Kongo ziganjemwo izo mu Bushinwa yemeje ko Amerika ataruganda na rumwe ifise rukorera muri ico gisata muri Kongo ubutegetsi bwa Kongo ntaco buravuga ku mugaragaro ku vyano masezerano bwifuza kugirana na Amerika mu ndwi heze ariko Patrick Muyaya avugira leta ya Kongo yavuze ko igihugu ciwe cifuza kwagura abafatanyabikorwa muri ico gisata acasigura ko ibiganiro bijanye n'aya masezerano hagati ya Kongo na Amerika biba ku munsi ku munsi uwo mutegetsi wa Kongo yagize ati abanyamitahe b'abanyamerika bifuza kuza muri Kongo barahawe ikaze nta nkeka bazoronka aho bakorera Kongo ifise ibibanza byinshi vyo gukoreramwo vyoba vyiza rero abanyamerika bazanye imitahe yabo ngaha Kongo ifise ubutare n'amabuye y'agaciro menshi mu butare buza imbere y'ubundi harimo cobalt lithium hamwe na uranium urakoze diane nini nahazwe tukivuga kuri repubulika ya demokarasi ya kongo ishyaka parti pour la reconstruction et la démocratie pprd rya joseph kabila wahoze ari perezida wa repubulika ya demokarasi ya kongo ryamaganye iryanwa mu butabera ry'abayobozi bakuru baryo fidele nyungabo ibiro vyiwe vyarungikiye amakete abanyepolitike cumi bo mu mugambwe parti pour la reconstruction et la démocratie naho batatu muri bo ari bo bonyene vyitezwe ko barenguka kugira basambishwe kuri uyu wa mbere ku mugwa mukuru wa Kongo Kinshasa nk'uko vyatangajwe na Jean ababuranira mu barengukishijwe harimwo Aubin Minaku icegera c'umukuru w'uwo mugambwe yigeze kuba umukuru w'inama nshingamateka na Emmanuel Amazani Shadari yigeze kuba umushikiranganje w'intwaro yo hagati yarigeze no guhiganira kuba umukuru w'igihugu Jean Buyu yatangaje ko we hamwe na bagenzi we bazokumviriza ivyo bahamagariwe ubutumwa baronse ntibusigura impamvu barengukishijwe Aubin Minaku yatangaje ko bazokwitaba uyo mushikirizamanza kugira birinde umwikeko uwo ari wo wose yahakanye ko bakorana n'abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi M23 canke iyindi migwi yitwaje ibigwanisho iyo ari yo yose Mbuyu yavuze ko inzira we hamwe na bagenzi we barondera ari ya politike ko atari yo gufata ibigwanisho yatangaje ko biyamiriza mu buryo butomoye inteko izo arizo zose zo mu mahanga ku butaka bwa Kongo impamvu y'ukuri y'irengukishwa ry'abo banyapolitike ntitomoye nk'uko vyatangajwe na Jean Buyu abunganira mu vy'amategeko yamara perezida wa Kongo Felix Tshisekedi yigeze kugirana amasezerano yo gusangira ubutegetsi na Kabila aherutse kumwagiriza ko ashigikiye abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi M23 bafashe ibisagara bibiri bikomeye cyane mu buseruko bw'igihugu kuva mu kwezi kwa kabiri joseph kabila yaravuganye kandi n'abanyapolitike batavuga rumwe na leta n'abaserukira amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki mu ntumbero yo kuganira akazoza ka politiki k'igihugu kuba abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi M23 bariko bafata ibindi bice mu buseruko bwa Kongo byasongeye isibe mu ntambara imaze igihe kirekire mu gihugu iyi ntambara irafitanye isano n'ihonyabwoko ryabaye mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane hamwe n'urugamba rwo guhiganira kwigarurira amatungo kama akomeye cyane muri Kongo u Rwanda rurahakana ko ruha ibigwanisho n'inteko umugwi M23
inshuti bakunzi b'ijwi ry'amerika ibiganiro n'amakuru vya radiyo yanyu byaba ibica ku iradiyo canke ku mbuga ngurukanabumenyi murashobora kubikurikirana biciye ku rubuga rwa whatsapp twabashiriyeho kugira ngo biborohere kuronka amakuru agezweho ku mwanya ku mwanya
ushaka kwinjira muri urwo rubuga ujya kuri facebook yacu voa radio yacu cyangwa kuri webu yacu wa eshatu radio yacu voa akadomo com ukareba hari amabwiriza y'ukuntu wakwinjira muri urwo rubuga uciye kuri link cyangwa liye twahashyize
mu rubuga rwa whatsapp y'ijwi ry'amerika usoma amakuru gusa nta bubasha ufise bwo kubona abarurimwo vyumvikana ko ukurubamwo ataco vyica ku mutekano wawe n'ibiri muri telefone yawe
ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu turabizera nk'uko mutwizera
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka mu burundi cyane cyane abaherereye mu ntara z'igihugu zihana imbibi na repubulika ya demokarasi ya kongo bahagaritse imirimo yabo kubera umutekano muke byabateye igihombo kigira ingaruka ku buzima bwabo inkuru y'ijwi ry'amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu burundi muragezwaho na thierry vendayishimiye abadandaza bo mu ntara ya cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bakora urudandazwa njabukamb'ibe bavuga ko intambara zibera mu gihugu ca repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo zatumye bagira agahombo kanini aba ni bamwe mu badandaza bo mu ntara ya cibitoke ni kuvuga mu by'ukuri ibyo bintu byadufasha cyane kuko dusohotse umuryango wa menyati y'amarabamama basohotse uno munsi turarari ariko kuko kubura amayira n'ibindi ari byo twatwayeyo bimwe byahezeyo ari ibyo twategereza gutwarayo bimwe byatuboreye ko kubera iki ntaho turi bibijyane n'ibiriyo ntaho turi bubikishe ingaruka mbi y'ako gahombo ni ingene amabanki canke amashirahamwe yo kwiziganya no kuguranana azobafata mu kanigo hamwe iyo ntambara ihuza abasirikare ba kongo n'abagwanyi b'umuhari ba ma mirongo ibiri na gatatu itohagarara muri make je ndiko ndaraba mu gihe turimwo ubu bamwe n'ubusho turindiriye kujamwo no kutwambura aho tuba ari ibyo byagiye ari byo twahebeye n'ibyo twategekanyamwo kuriha abo tuba dusanzwe twasabye amadeni nkanje aho merereye ni ukuri nari naraguranye udufaranga muri banki kugeza kuri iyi saha hari ibyo nari nararungitse hariya batari bwanyishure n'iyi saha nta muntu wamubwira ati nyishure akwishure gute komerese yarahagaze eka n'abakorera mu masoko y'i bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi baba abakongomani canke abarundi nabo nyene bavuga ko babona ingaruka mbi z'intambara zibera muri Kongo ari ikibazo gikomeye uyu ni umwe mu bakongomani bunguruza abantu bakorera ku isoko benshi bita kwa Siyoni avuga ko ako kazi kahagaze urabona kera turiko turakora neza kubera ari activity ngabo nambara ya jage mu gihugu cyo muri Kongo umunsi yatanguye gushika ubu nta kazi vrema akazi kose karafuwe nta bakiriya nta mahera turazinduka ngaha kuva 6h gushika 6h n'umukiriya w'umuturonga wapi akazi nako kagenda byose biri out ahangaha ushobora kuronga abantu babiri ubazana muri Kongo amahera yo kugura igitoro ukuriha versement nta kigenda uyinjira ama probleme n'umubosi w'imodoka n'igitoro ntacyo waronse turananiwe hari abashoferi bamwe bamwe ngaha bapanza muri quartier babura n'amahera yo kurenza muri sanzo ubu n'akazi k'iwabo akanyene k'iminsi yose ubu akazi nako bafise ntituzi ingene tuzoba amabiro yasigare yariho amataxe n'ayo mahera y'ingi no muri kumwe yose imodoka yara usanga yifiriye mu manzu imodoka zisigara mu mpamvu n'abadandariza muri iyo soko ngo nta baguzi baturuka muri kongo baherutse kuva izo ntambara zitanguye muri ico gihugu kibanyi bavuga ko bariko bakora bahomba kuko abakongomani aribo babagurira ku bwinshi bazanye amafaranga y'agaciro akazi kacu kifashe nabi kubera nta bakiriya nta bantu bazi ikintu turonka nta kintu cyemvu n'abancuruza mu minsi iheze nuko ncuruza ubu nta n'icya gatatu cy'amahana handonka ndonka ndonka n'icya gatanu icyo biva ko cyane kuba abantu baza sinzi igituma aha muri parikingi abantu bahura ari urujya n'uruza abantu buzuye aho hose abantu buzuye imiduga utoraba ariko ubona abantu bahaye n'imparuka ibiharuro abakunzi b'ijwi rya amerika bakura ku rubuga rw'ibanki nkuru y'igihugu byerekana ko ica gatatu c'ibidandazwa bivuye mu burundi bishorwa mu gihugu kibanye ca kongo urwo rubuga ruvuga ko mu mwaka uheze uburundi bwinjije imiliyaridi ijana na mirongo ibiri n'imwe zivuye muri kongo mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane umuhinga mu by'ubutunzi diomede ninteretse yakurikiraniye hafi ico kibazo avuga ko agahombo kagiye kuba kanini haba kuri abo bakora urudandazwa ndengambibe no ku gihugu nyene uravye abantu bahunze babuye bakeneye gufashwa bahora baza kurangura ubu naho bariko barafashwa muri za cibitoke yahaye muri za gihanga kandi Burundi buzogira agahombo gakomeye ari naco gituma nibaza yuko kumbura ingingo zizofatwa kugira haba gahengwe na cane cane aho kuri frontiere bahasikirize abantu basubire guhanahana ibidandazwa vuba nibaza ko ari ikibazo kiraje ishinga basanzwe batwara igihugu ubushikiranganji bw'ubudandaji n'amahinguriro bubicishije ku muvugizi wabwo ahumuriza abo badandaza ko leta y'u Burundi itareza amaboko Onezime Niyukuri agasaba abo badandaza kuraba izindi nzira bocishamwo ibidandazwa byabo ngo kuko mu ntambara ubuzima bubandanya umutekano umaze kubura hagize ikintu na kimwe cononekaza umutekano no kuvuga ibintu by'ukuri birahungabana abantu barahungabana n'urudandazwa n'ivyo raheza eh, nago rugahungabana rero icyo twavuga ni uko abenegihugu baba mu kibitoki abo muri uvira kambere n'aha ku isoko yo kwa siyoni batoca bafata yuko ubuzima buhagaze ni ugutangura kwiyumvira nimba batari barabyumviriye kera mbega ko iki kidakunze igishoboka ni gike ibidandazwa byahora bishorwa mu buseruko bwa repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo bikinjiza amafaranga avuye mu makori n'amatagisi n'ifu y'ingano ibinyobwa by'ihinguriro rya brarudi itabi hamwe n'amasabuni intambara za zadutse muri Kongo zaragize ingaruka mbi ku butunzi bw'igihugu c'u Burundi gihanzwe muri kino gihe n'ubukene bw'igitoro n'amafaranga y'agaciro mvamakungu
ijwi ry'amerika iwanyu mu ntara perezida w'uburundi evariste ndayishimiye yahamagariye abarundi baba mu mahanga kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu umwe mu bitabiriye iyo mpuruza ni alphonse nahimana atuye mu gihugu cya canada yashinze ishyirahamwe ryitwa ncdp niragira community development project rifasha abanyagihugu guhinga kijyambere bongera umusaruro ishyirahamwe rimaze gushinga imizi mu ntara zigera ku munani z'igihugu navuganye na enjeniyeri agronome marc ndayimirije umuvugizi w'iryo shyirahamwe ncdp atangira ambwira amavu n'amavuko yaryo iryo shyirahamwe ncdp ryashinzwe n'umuntu yitwa nahimana alphonse akaba asanzwe aba muri toronto muri canada yarishinze muri eh, ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ubu akaba ariko ryababa imyaka cumi rishinzwe rero ubu eh, yakurikiye icyiyumviro cy'umukuru w'igihugu yari ya- yaje kubagendera muri canada avuga ati garuka muteze imbere aho mwasize uruzogi rero nawe yaciye aza gushinga iryo shirahamwe avuga ati rero hamwe navuka nasiga uruzogi mbe kubera ko nagize imana ngatera imbere nta kuntu nogaruka gufasha bene- bamwe bene wacu nakura mbona niho rero yaciye ashinga iryo shirahamwe rya ncdp a- aho- akoresheje izina rya segekuruza wiwe hama abarundi rero benshi bagiye barabona ibikorwa ariko arakora rero baciye baza baravuga bati natwe turashaka gukora nk'uko natwe twabonye mukora iwanyu ubu rero harageze ama ncdp eh, ashika nka mu ntara nka indwi umunani rero eh, usanga zimwe zitwa amazina atandukanye zitwa nka ncdp ndibatira igitega hariho ncdp nahayo amazina atandukanye umuntu wese bivanye n'iyo avuka acaza arashira ku irindi zina ryiwe kugira ngo abatwumva basobanukirwe neza n'iri shyirahamwe ryanyu mu bikorwa mushyira imbere iyo mwigisha abantu guhinga no kongera umusaruro bahinga bate bahinga iki mu bikorwa dushyira imbere harimo kwigisha abarimyi kwihingurira umwavu w'ikirundi bakoresheje ibyo bita ibi byatsi bitandukanye mugabo birimo ibyunyunyu igiterwa kiba gikeneye na cyane cyane tukaraba yuko dufite ibyunyunyu byitwa npk ni ukuvuga azote phosphore potassium ni ukuvuga ni ni ibyunyunyu bikuru bikuru igiterwa kiba gikeneye aho rero tuca tu- kubera umwavu ari nkenerwa kugira umuntu ashobore kwimbura ibyo rero twarabishyize imbere cyane kugira ngo naho yokoresha umwavu w'ikizungu ariko umwavu w'ikizungu uze ari nk'umwambiro ube muke cyane kugira ngo isi yimbuke umwanya munini hanyuma turabigisha rero n'ibijyanye no kugwiza imibyaro y'ibitoki na cyane cyane bitanga umusaruro Eh, haba nk'ubumaramasenga ibisahira ibya rubone Eh, hama tukaca rero uwo mwavu rero barawushira ku biharagi no ku bigori hamwe no ku biraya Ubwo turaba na cyane cyane ibiterwa bitumwa eh, bironderwa cyane ku isoko kugira ngo n'aba banywanyi bo ma koperative nabo bashobore kuronka ibyo bafungura bongere baronke n'ibyo basarurira isoko none se wambwiraga yuko muri mu mu ntara zitandukanye eh, tuvuge hari muramvya hari ngozi hari makamba hari ruyigi eh, hari bururi hari na muramvya nyirizina birumvikana kubera ko niho byatangiriye iyo muhitamo intara mushingamo i- iyindi koperative muyihitamo mukurikije ibyera cyane muri iyo ntara cyangwa se mufata n'ibyera ahandi mukaba mubijyana Eh, ni ukuvuga ibyo dukora eh, tumaze kubikorera i muramvya barabishyize ku ngurukanabumenyi abarundi benshi barabibona nko ku ma youtube hanyuma abantu rero bava mu ntara zitandukanye bo nyene baca bavuga bati natwe bakaturondera bakavuga ati natwe turashaka birya bintu mwakoze hariya muze kuturabira isi y'iwacu ibyo ibiterwa bisanzwe bihakunda nimba ari mu ntara y'imbo ni ukuvuga yuko naho duca tugerageza kuraba eh, turi kumwe n'abahinga batandukanye bagerageza kwiga isi yo muri ako karere bakoranye n'abarimyi bo muri ako karere bati aha hakunda ibi tugeze mu hantu eh, mu ki- intara y'imbo naho duti harakunda ibitoki cyane turabwishyira kw'ingufu ari ahantu naho tubona yuko ha- hakunda ibitunguru ni ukuvuga wa mwavu turaheza naho tukawushyira imbere mu gutera ibitunguru biza- bizozana umusaruro ni ukuvuga eh, umwavu w'ikirundi tubigisha umwavu hariho hose eh, naho biravana n'ibyatsi by'ubwoko kanaka twasanze dushobora tugerageza gukoresha ibyo kugira ngo bishobore kuzana bya byonyonyo bik- bikenewe ibitahari naho tukagerageza kubyongereza turavye ibihari canke ivyo dushobora kuzanamwo kugira ngo tu uwo mwavu tuhe akanovera gakwiye none se mbwira enjeniyeri marike ndayimirije kuva iyi ncdp yatangira hashize imyaka icumi mwigisha abanyagihugu guhinga no kongera umusaruro murabona umusaruro wariyongereye ku kihe kigero ku buryo mwavuga muti ababikoze bashoboye kwihaza basagurira amasoko ku buryo n'inzara ntaho yamenera Eh, kuva aho tubitanguriye uravye nk'imirima yabo ukuntu isigaye isa hariho abantu n'umwavu w'ikizungu uwuwe batakibona yuko ari ingorane kuri bo nuravye n'ibigori baba bafise eh, umu- abarimyi turabona yuko umwimbu washoboye kwiyongera ku bice birenga mirongo itandatu kw'ijana meme na mirongo irindwi kw'ijana none wowe uri enjeniyeri agoronome waraminuje mu buhinga bwo guhinga hari aho ugera ukigisha na barumuna bawe n'abandi ukabaha ukabasangiza ubwo buhinga kugira ngo bagufashe bityo ejo bazagire ikirenge mu cyawe kubera n'ubwo buhinga uburimyi bukingira isi n'ibidukikije harimwo yu- na- harimwo gu- gushobora kubihereza abana bakiri bato no muri ayo makoperative ya ncdp tugaragaza yuko abanywanyi haba harimo n'abantu bakira urwaruka kugira ngo nabo bazobihereze abandi bana de generasiyo ya generasiyo bishobore kwi- ni ukuvuga iyo turiko turabigisha rero turagerageza ku buryo ata kintu na kimwe tubahisha kugira ngo uwo mwavu bawukore simpaka ngo jewe ngo name ndi kuri tere bo nyene ubu baramaze kuvyimenyera kuvyihingira aho twagiye turaca hose kugira ngo n'igihe tutaba tukihari ico gikorwa kiza kibandanye n'igihe twaba tutakihari marc ndayimirije umuvugizi wa ncdp mu gihugu cy'u burundi ndagushimiye cyane ku bw'akakanya uhaye ijwi ry'amerika murakoze
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika y'ishyaka ry'abaribero riri ku butegetsi muri canada ryatoye mark kani kuribera umuyobozi akazahita aba na minisitiri w'intebe w'icyo gihugu asimbuye kuri uwo mwanya justin trudeau weguye ku buyobozi bw'ishyaka no ku mwanya wa minisitiri w'intebe mu kwezi kwa mbere uyu mwaka mark kani w'imyaka mirongo itanu n'icyenda agiye kuyobora canada mu bihe bitoroheye icyo gihugu kubera igitutu gikomeje gushyirwaho na perezida donald trump wa leta zunze ubumwe za amerika watangaje ko igihugu cye kizongera amahoro n'amatagishi ku bicuruzwa biva muri canada mugenzi wacu edi rwema yavuganye na joseph hakizimana umunyakanada ufite inkomoko mu rwanda yigeze kwiyamamariza umwanya mu nteko ishinga amategeko ya canada mu matora ya bibiri na cumi n'icyenda mu ntara ya quebec akaba akomoka mu ishyaka ndp ritavuga rumwe n'ubutegetsi muri canada aravuga uko yakiriye itorwa ry'uwo minisitiri w'intebe mushya mbere y'uko eh, premier ministre tido urimo gusohoka haza igitutu cy'uko agomba kwegura eh, hari ibintu byinshi bimaze guhinduka cyane cyane nk'amatora ya trump yabaye muri amerika ku buryo muri canada na politiki yaho ya- yarahindutse muri iyi minsi itambutse Eh, byatumye abantu twese abo muri opozisiyo hatitawe ku mashyaka cyangwa n'ibindi abanyakanada twe dusa naho twagiye hamwe eh, tuvuga ururimi rumwe kugira ngo tubashe kuba twareba uko twitwara muri iki kibazo cyatewe na na gahunda ya trump byatumye rero na n'uyu mu premier ministre mushyashya twabonye asa naho afite sosiye ikomeye cyane y'abanyakanada benshi Eh, ni nkaho ibyadutandukanyaga twabishyize ku ruhande kugira ngo turebe uko eh, twanyura muri iki kibazo ku buryo rero n'umuyobozi wacu w'ishyaka ryacu nawe yamuhaye amafelisitasiyo Eh, ubwo ni ukureba ibigiye kuza gukurikiraho muri iyi minsi mu rwego rwa politiki amatora rusange muri icyo gihugu yari ateganijwe mu kwezi kwa cumi uyu mwaka ariko hari amakuru avugwa ko ah, ayo matora ashobora kuba na mbere mubona ayo matora kuri mwebwe ashobora kuzaba nka ryari bo njye ku giti cyanjye ntabwo nabasha kumenya ari ryari ariko abasesenguzi benshi ndetse n'abantu bo mu- muri iri shyaka rya riri ku butegetsi bigaragara ko amatora ashobora kuba vuba hano bagira icyo bita ku kuyatangiza gutangiza kampanye abakurikirana politiki hafi berekana ko ndetse n'amakuru agera ku bantu batandukanye berekana ko eh, mu mpera z'ukwezi kwa gatatu mu ntangiriro z'ukwa kane kwiyamamaza bishobora gutangira ni ukuvuga ngo rero ushobora gusanga mu mpera z'ukwezi kwa kane cyangwa mu ntangiriro z'ukwa gatanu aribwo tubanye eh, indi guverinoma nshyashya ariko icyo nababwira ni uko eh, ahangaha uko politiki ikorwa buri shyaka ubu ngubu baba konservateri abaliberare ndetse n'ishyaka ryacu ubu yose aba yaramaze kubona abakandida baba biteguye ni ukuvuga ngo nibatangiza ama- kwiyamamaza ahantu hose usanga ibintu byose biba byaramaze gutegurwa kuko baba barabiteguye mbere mbere cyane eh, ku buryo igihe cyose bayatangiriza abantu baba biteguye guhita bajya mu- mu kwiyamamaza bwana joseph hakizimana uba ushize mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda wagerageje kwiyamamaza ese muri uyu mwaka waba ufite intego zo kwiyamamaza bo niyamamaza mu bihumbi na- eh, bibiri na cumi n'icyenda ni ishyaka ryaje kunshaka bitewe ni- n'ibyo mbamo n'ibyo nkora na- na vare z'ishyaka n'ubu ngubu barashatse eh, turimo kubikoraho ndumva hari amahirwe menshi yuko nshobora kwiyamamaza eh, bigeze kure Eh, ikindi wakomojeho ni uko muri iyi minsi igihugu cya canada eh, kiri mu bibazo bikomeye cyane n'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika aho perezida trump eh, yanavuze ko yifuza ko icyo gihugu cyanyu cyaba leta ya mirongo itanu n'imwe za leta zunze ubumwe za amerika hari ibijyanye n'urugamba mu bijyanye n'iby'ubucuruzi aho trump yifuza kongera amahoro ku bicuruzwa biva mu gihugu cya canada ese aho ngaho mu mu banyakanada ibyo byakiriwe gute abanyakanada nabo bavuze ko biteguye kwihimura kuri leta zunze ubumwe za amerika urabona ibintu bigana he mu bijyanye n'imibanire y'ibi bihugu ese makani urabona hari icyo ashobora guhindura kugira ngo acubye ah, uwo mwuka mubi uri hagati y'ibihugu byombi bo nicyo twizera turizera ko muri iki gihe kitagiye gufata ubutegetsi ashobora gutuma acubya uwo mwuka mubi ariko ni ibintu bihangayikishije abanyakanada benshi ndetse n'abanyamerika benshi gusa nk'uko nabivugaga mu kanya guverinoma yacu mu by'ukuri yakoze uko ishoboye natwe bo muri opozisiyo twashyigikiye cyane uburyo yitwaye mu kibazo Ah, ikibazo cy'ubutegetsi bushyashya buri muri amerika buyobowe na perezida trump ni ikibazo ki- kitoroheye isi eh, bigaragara ko nyine byahungabanyije ntabwo ari canada gusa hari mexique eh, hari ibihugu bya otani n'ibindi ubona ko nta muntu uzi aho bizi- amaherezo yabyo ariko buri gihugu eh, kimwe n'umuntu agomba kwitegura ikibi gishoboka dawose ni ukuvuga o- ukitegura uvuga uti ibintu bigenze nabi kurusha uko nabitekerezaga nabyitwaramo gute nibyo rero canada iri gukora na zo mezire zishobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku banyamerika gusa turizera ko uyu mugabo mushyashya macron ntabwo ari umunyapolitiki ariko ni umuntu ufite kameme reputasiyo nziza amateka meza turatekereza ko dukurikije eh, uko tubona trump n'ibindi ashobora kugira ikintu asitabiriza muri iyi minsi ariko eh, umuntu nyine uyobora iki gihugu cya amerika ni- ntabwo ari umuntu ushobora kumenya ngo wamwitegura gutyo kuko a- ahinduka umunota ku wundi Me- nu- nu- tu- turi kwitegura abanyakanada turakomeye ah, twatangiye no mu ngo zacu gutangira kureba uko tubyitwaramo buhoro buhoro kandi turizera ko bizarangira neza joseph hakizimana umunyakanada ufite inkomoko mu rwanda ukaba warigeze no kwiyamamariza umwanya mu nteko ishinga amategeko ya canada mu ntara ya quebec ndagushimiye cyane kubw'akanya uhaye ijwi ry'amerika kugira ngo tuganire turabashimiye namwe ubwanayezi mukomere cyane ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi imana irara ahandi igataha i rwanda umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiye imana
ababyeyi babyaye mugaheka tubifurije amahoro n'imigisha mwaho muri hose ku isi dore intashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba muraho muraho murakoma muraho aho muri hose muze twumva amakuru kuri radiyo yacu eee ijwi rya amerika ijwi rya amerika ndi umuhungu n'umuzira guhunga wisherwa mudenderwa mudereri ndagasharishari kashira ngabo kamazima kano kurimbura ningero utizimba mu kirago nibutse iby'amashuri maze mbyumva nk'ejo bambitse